iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatanu na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ubu ni umwanya w'amakuru yibanda ku burundi
byumve mubitahure abo bateza ingorane bari ku rushi bari ngaha n'abavukanyi banyu batumeko nibaza kurasa ntabwo bazoshobora tubaye iminsi cumi n'itanu bari bayivuyemo uwo ni perezida w'uburundi pierre nkurunziza ubwo yari mu ruzinduko muri komine mugamba mu ntara ya bururi sena y'uburundi irasanga amakomine ateganya amafaranga y'umurengera mu ngengo y'imari gari ya moshi ziva mu gisagara ni mu mujyi wa gitega zisanzwe aho zisanzwe zihagarara mbere yo kujya mu bice bitandukanye by'uburundi yimuriwe mu mpera z'umujyi izi nkuru ni zimwe mu zo tubagezaho mu kanya tubafitiye rero n'ikiganiro ntorere kazaza mube hafi ya radiyo yanyu turabararitse abahungabanya umutekano mu ntara ya bururi muri komine mugamba bahawe iminsi cumi n'itanu kugira ngo bishyikirize ubutegetsi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yabivuze mu gihe yabahaye igihe ntarengwa cy'iyo minsi cumi n'itanu ngo nikirangira bakazakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo amahoro aboneke muri ako karere ibyo yabivugiye mu rugendo yagiriye muri komine mugamba mu ntara ya bururi kuri uyu wa gatatu mugenzi wacu fidelite ishatse yari ahari adutegurira inkuru
rwabaye urugendo rwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi ageze muri komine ya Mugamba kuva imyiyerekano yamiriza ugusubira kwitoza kwiwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu itanguye mu byazindukanye Petero Nkurunziza muri komine ya Mugamba harimo kugabisha abadurumbanya umutekano mubyumve mubitahure abo bateza ingorane bari ku rushi bari ngaha n'abavukanyi banyu batumeko nibaza kurasa ntabwo bazoshobora tubaye iminsi cumi n'itanu bari bayivuyemo abo bene wanyu bagituratura hirya no hino mu matelefone turamagariye abajeje umutekano abajeje intwaro uje wese mwakire neza cumi n'itanu turi itariki ya mbere itariki cumi na zitanu dushaka ko igufuri ivyo yivuye ku kibuga kiri ku muyange hafi y'ikaburimbo riva mu mugamba rigana i bujumbura vyari bitegekanijwe ko hahurira abanyagihugu bo muri komine mugamba no mu makomine y'intara za bujumbura rirare na mwaro aha n'urubibe na mugamba aha twovuga komine gisozi na komine mukike icibonekeje ni uko iryo koraniro ritahurumbiwe cane abari barigize hanini bari abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bamwe mu banyagihugu basanzwe ntibahonyuye ikirenge hari nabo twabonye babirabira kure komine mugamba mugamba ni imwe mu makomine ari mu ntara bururi akunda kwibonekezamwo umutekano muke mu ijambo ryo kwakira umukuru w'igihugu buramatari b'intara ya bururi christian nkurunziza yatanze icegeranyo c'abaguye muri umutekano muke na cane cane bibonekeje muri komine ya mugamba kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imaze kononekara ni nk'ibi abenegihugu b'inzirakarengane bagandaguwe n'izo nkozi z'ikibi bangana cumi n'umwe inkozi z'ikibi twashoboye gutora ibiziga bingana mirongo itatu na bitandatu inkozi z'ikibi zafashwe zirashika ijana buramata b'intara ya bururi yavuze igitigi c'ibigwanisho bimaze gufatwa mu ntara ya bururi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibigwanisho vyafashwe n'amabombe mirongo ibiri inkoho karashnikov cumi na zine inkoho mitirayezi zibiri lanse rokete zibiri amafize mirongo ine n'abiri amagrenade ane amasharijeri menshi hamwe n'amakarutushe menshi cyane amafaranga angana imiliyoni zibiri akaba yaribwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje abanyamugamba na cyane cyane urwaruka rwaraho ko umugamba biyemeje kuhagarukana umutekano yatanze akarorero k'ibyabereye mu ntara ya Bujumbura rirare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nk'uko twabigenje muri Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi uburyo twakoresheje tuzobukoresha ariko umutekano uzobanutse tuzorunga tugarukanye inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa bibiri na cumi imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta yariyamirije ibyavuye muri ayo matora icitamwo kutabandanya amatora nyuma y'amatora mu mwaka w'ibibiri na cumi haribonekeje ubwicanyi mu burundi hari amashirahamwe yitavye agateka kazina muntu yegetse ubwo bwicanyi ku mvo za politike muri ico gihe intara yaza kwisonga umutekano muke yari bujumbura rirare mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu yitavye agateka kazina muntu human rights watch mu mwaka w'ibibiri na cumi na rimwe harimwo ko inyuma y'amatora hari igice c'aba fnr bo kwa gatongwasa bahunze kubagurwa ribakorwako bashima gufata umuheto bihereza amashamba apodehasha ishirahamwe ryitaye ico gihe ry'agateka kazina muntu mu burundi n'akabafunzwe ryari yamirije umugambi bise safisha iryo shirahamwe ryavuga ko ari umugambi wateguwe n'ubutegetsi w'ugandagura abatavuga rumwe nabwo ariko ico gihe leta y'uburundi bicishije ku muvugizi wayo filipo nzobonariba yaravyiyamije kuri radiyo isanganiro hari igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kw'icenda umwaka w'ibibiri na cumi na rimwe muri komine mugamba mu ntera bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite kuri iyi nkuru inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba ibiro by'umukuru w'igihugu guhagarika by'agateganyo amafaranga angana na miliyoni magana atanu z'amarundi zagenewe iterambere ry'amakomine risobanura ko ayo mafaranga adakoreshwa ibyo yagenewe kandi ko abatowe bo mu nzego zo hasi babyinubira mugenzi wacu eroge wirikaneza adufite inkuru irambuye
mwikete umuhanuzi mwishikira mu nama nkenguzamateka y'uburundi yandikiye mugenzi we wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu uku kwezi kwa gatanu twaraye turangije amusaba ko amafaranga imiliyoni amajana atanu z'amarundi yahora agenewe iterambere ry'amakomine yoba arahagarikwa ivy'agateganyo Alphonse Bazonyica asigura ko iyo ngingo yafashwe kubera imibonano umukuru w'inama nkenguzamateka yagiranye n'abategetsi bo ku nzego zo hasi ku mitumba hamwe n'abandi bose bakurikiranira hafi iterambere ry'abanyagihugu uwo muce w'abantu ngo wabwiye urongoye inama nkenguzamateka ko hari impungenge nyinshi ko ayo mafaranga yagenewe imigambi y'iterambere ashobora gukoreshwa ibyo atagenewe kuko biboneka ko hari ukurenza urugero mu gutegura amafaranga y'imigambi itandukanye ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine bwo bwemeza ko ayo mafaranga atazohagarikwa yose jean d'arc kagayo atwara ubwo bushikiranganji avuga ko ahanini imigambi iteye amakenga ari yerekeye inyubako z'amashuri y'ukwigisha imyuga iyo migambi rero niyo uburyo bwayigenewe bwabaye burahagarikwa ariko yongera ko ko hari umugwi w'abahinga uri kuriga ico kibazo ku bijanye n'amasoko atunganijwe ku migambi y'iterambere y'ukubaka inyubako z'inyigisho y'imyuga itegekanijwe bati rero amakenga ariho mwabanza mukabangira gusohora amafaranga ajyanye n'iyo migambi kugira turabe neza yuko amakenga abanyagihugu bafise adafise ifatiro urwo rwandiko rero twararubonye hanyuma kandi nk'uko mwabibonye urwandiko rwatumbereye mu biro by'umukuru w'igihugu kandi uno munsi umugwi warashyizweho urimwo abahinga bo mu biro by'umukuru w'igihugu urimwo abahinga bo mu kigo foni hariho abahinga bo muri ubu bushikiranganji nyene ndetse na foniki iri muri ubu bushikiranganji hari n'abahinga bo mu batunganya amasoko n'abahinga bo mu bushikiranganji buraba ivy'intwari ibereye kugira bose hamwe baraba ayo masoko yadomwe ku rutoke ingene yatunganijwe guhera ku ntango kuko arafise ingene atunganywa guhera mu makomine bene imigambi nibo batunganya ayo masoko uwo mugwi rero uriko urakora kugira gushika mu kwezi kw'icenda uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu umwaka w'ishure uzotangure atantambamye ikiriho uno munsi uwo mugwi uriko urakora kandi nibaza yuko inzego zose yaba ari urwego rw'inama nkenguzamateka urwego rw'ibiro by'umukuru w'igihugu urwego ahangaha muri ubushikiranganji dusanzwe tunajejwe iryo terambere ry'amakomine twese dusenyera ku mugozi umwe twifuza yuko iyo migambi yoranguka cyane cyane ko hari n'imigambi yihuta turi mu kwezi kwa gatandatu abana baheza igice cya mbere cy'amashuri fondamentale bose ntibazobandanya mu gice kigira kabiri iyo migambi iteguriwe abo batazobandanya baca bategurirwa guhangana n'ubuzima kwigishwa rero imyuga ubu rero twese turazi yuko icyo gikorwa giteza kurangurwa nohumuriza ababyeyi n'abana yuko by'ukuri iyo migambi izorangurwa ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka uheze perezida nkurunziza yimika ba musitanteri ku mugaragaro mu ntara ya gitega hagati mu gihugu yari yemereye amakomine yose imiliyoni amajana atanu z'amafaranga y'amarundi agenewe imigambi y'iterambere yotegerejwe gutangwa ku mwaka ku mwaka gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aya mafaranga kandi ni kimwe mu vyo perezida nkurunziza yari yasezeranye mu gihe co kwiyamamaza ariko umukuru w'igihugu yari yagabishije abarongoye amakomine yagize ati ayo mafaranga mutegerezwa kuyakoresha neza kugira amakori y'abanyagihugu ntapfe ubusa eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyi nkuru nshuti turi kumwe iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo yanyu dukomeje kubagezaho amakuru yerekeye uburundi gare y'imodoka ziva mu mujyi wa gitega zisanzwe zihagararaho mbere yo kujya mu bice bitandukanye by'uburundi yimuriwe mu mpera z'umujyi abategetsi bavuga ko icyo cyemezo kigamije guca akajagari gashobora guteza impanuka mu gisagara cya gitega icyo cyemezo rero nticyashimishije bene imodoka zitwara abagenzi kuko bavuga ko abakiriya babo bahita babakata amafaranga yo kugera mu mujyi abagenzi nabo binubira ko kugera mu gisagara mu mujyi hagati bibagora cyane cyane iyo bafite imizigo cyangwa se abarwayi ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana ivyo bituro vy'amamodoka ava canke aza mu ntara zitandukanye agana mu gisagara ca gitega yahora ari hagati mu gisagara ahegereye isoko rikuru ry'igitega ivyo bituro biriko vyimurirwa ku mpera z'igisagara akarorero kamwe ni imiduga itwara ingenzi zija mu ntara za karusi muyinga na ngozi vyimuriwe ahitwa izege ku birometero bitatu uvuye hagati mu gisagara ca gitega abashoferi bakoresha imodoka zija muri izo ntara bidoga bavuga ko bariko baraturatuzwa uyu ni umwe mu bashoferi ni uguturatura nyine none tuzogera guca duturatura imiryango yacu yicwa n'inzara turahumira ariko twirukaye tutuja kongera nyine aho turahendahende twebwe nk'abandi dufise ubusa izindi nta hantu ubona ko hadakoze imvura iguye kugira uhave ni ingorane kandi ubona ko rero ko ari na hatoya kandi benshi nta n'abo bari bamenyereye nk'ubu numva rero izo ngorane dufise hari ahantu baduhaye aha ni hatoya cyane rwose niyo waturekera hajya twari turi hajya harameze neza hari bari banahamenyereye kandi hari hari impera y'ibarabara bizoturwanya rero kandi baba ugiye ugiye utwara umukiriya uri- ugiye uva ngahanye baca baza mugiye kujogora ntiwakwema ateza kuhasiga ngahanye kandi numva ntuwo ntuwo mujana ku isoko ntumujana ku isoko uca ugaruka ino yosha kungoza kwandi mahera oya ahubwo tuzokuhaduza wewe wumva ndamukwingoza nkaca mushikana no ku isoko nkaca ngaruka ino kuntu ino azoma azoca ashira kwa mahera ya transport
nta muntu usikanayo ku isoko ushikanayo umuzigo gusa uzi uko- uje ukuye hariya ingozi bashikana n'umuzigo gusa hafi y'ico gituro cizege nko ku metero mirongo itatu gusa hari isoko ry'inka abashoferi bahakorera bakabibonamo ingorane ikibazo cya mbere ni uko a- abakiriya bidoga kubera itike yaduze kubera amajana atanu yo kujabuka kuva hariya kuri parikingi twahora gushika ino aha ku masanganzira ikindi nacyo urabona nyine ari nko ku wa mbere kubana n'inka kugumana n'aba- n'inka n'imiduga urabona navyo ne ko ari ibintu bitatworohereza Aha no kuhakwirwa ntituhakwirwa ni parikingi ni ntoya Mm, kandi bakakaraba n'ingene begeza izi nka ahandi kugira ngo bitworohere kuko abakiriya urazi ko batinya hariho n'abakiriya batinya inka. umuntu ntiyobura ubwoba kuko urabona ibitungwa hari igihe biguburiza bi- bi- bigasara ugasanga bi- biragonze imodoka cyangwa abakiriya urumva byose ni ingorane kubona ico gitabo abafata ingendo baciye kuri iyo parikingi y'izege nabo nyene bavuga ko bibagora kandi bacanishamo n'abashoferi aba n'abanyagihugu bururutse imodoka bavuye ikarusi bariko baharira n'umushoferi yabazanye tuvuye ikarusi nka jewe ndagwaye nivyo kunda ko shikayo mugabo nta kuntu ushobora kuronka amahera yo kurira tuzi ko dushika muri vyo tugaca dutora iyindi none ntibikunda kudushikayo
dufise ibintu nk'ibi bintu ntako dushobora kubitwara nk'ubu nta n'amahera y'imoto dufise kandi amahera asigaye dufata iyindi modoka kandi ije iburaza kandi tuca tuja ku iparikingi nyene aho tuyitorera nk'ubu ngaho muri vire kugira ngo dushobore kuharengana n'ibi bintu urabona ko ari ingorane ntitwari tubizi rero yuko ibi byabaye ko ubu bapakirira ngaha kubera twari dufise itike ripanze nayo majana atanu jewe nayo ko nashaka kuyabasigira agashefu noneho umuntu yabakuyeho ko n'abantu dusigaye dutwara hamwe ikagenda gute twe dufise dutwara abantu bane urabizi umuntu uci- uciye ukura ko amajana atanu wewe wumva woce u- u- utanga amafaranga ukuye hehe jena kunoshikayo wovyikorera gute ahubwo ni ingorane tubishobora kuvyikorera nyene gute nyene kandi tike wumva uwo nawe yase kutugabanirira twe dusaba ko bodushikana aho hantu kubera ntavyo twari tuzi naye nkuba dusize ngaha wumva dushobora ku- gushikira iyindi modoka itujyana ahandi gute nk'ubu dushobora kuguruka gute kugira dushikire iyindi modoka aciye adusiga ngaha Valentine Nahimana musitanteri wa komine Gitega avuga ko iyo ngingo yo kwimura ibituro vy'imodoka yafashwe ku neza yaba mu gisagara ca Gitega uwo mutegetsi avuga ko igisagara ca Gitega gitera gikura ku buryo atawogumiza amaparikingi mu gisagara hagati Valentine Nahimana ati kwimura ayo maparikingi bizotuma uruja n'uruza mu gisagara ca Gitega rugenda neza Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel urakoze kuri iyi nkuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike ntorere kazoza mu ikundira uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mukenyezi mu bibanza vya politike tukaraba nimba urugero abakenyezi bari bishinze eka mbere n'amashirahamwe yari ajeje kubahimiriza bo baba bamaze kurushikako muri kino gihe turarabira hamwe kandi intambamyi zibabuza gushikira amabanga akomakomeye mu vya politike n'umuti zotorerwa reka duhe kanya Chrissi Munezero abiganire n'abatumire muri studio reka batumire wiwe mbere bafata kanya batangure bidondore
jewe nitwa nizigimana benoate ndi umukenyezi w'umukenguzamateka natowe mu ntara ya ruyigi ndabahaye ikaze mukenguzamateka murakoze iburyo bwanje naho hari uwundi mutumire nawe nyene ntaho bahoba ku n'umukenyezi e, e, asanzwe akerebutse tumuha akanya ashobore kutwibwira murakoze nanjye nitwa bucimi joseline nsanzwe na jewe ndi umukenyezi afise ibyo ajejwe kuraba uruhara rw'abakenyezi nsanzwe nkorera mu ishengero rya fekabu muri kino kiyago kandi turi kumwe n'umutumire agira gatatu reka nawe nyene tumuhe akaryo ashobore kwidondora ego je nitwa mariselina bararufise mwashatse kwifata ruto mwahoze muri umushinga amateka kandi n'ubu ngira ngo benshi barabahamagara honorable mwarabaye kandi na buramatari w'intara ya rutana benshi babazi mutwara intara ya rutana sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza rikazoza
nagira rero tudatevye twinjire mu idonido ya kino kiyago cuno munsi muri nturere kazoza nkuko twababwiye uyu munsi turiko turarabira hamwe ukugene ibikorwa byaranguwe n'ibizohava birangurwa muri kazoza mu bijanye no gufasha umukenyezi w'umurundikazi ngo ashobore kuronka nawe nyene ikibanza co kimwe n'umugabo mu nzego na cane cane mu vya politike nagira ngo rero nk'uko ikiyago cuno munsi twacise tubanze turabire hamwe kugene ibyagenze mu bihe twako twitegurira amatora kuko ihangiro ryari ko umukenyezi aronka nawe nyene kibanza mu nzego uyu munsi zirongoye igihugu mbega uyu munsi mubona umukenyezi afise ikihe kibanza nico twari twiteze mubibona gute reka duhere kumburengira ngo kumufasoni Jolene Bucumi murakoze cyane umukenyezi uko byagenze mu nteguro y'amatora aherutse umukenyezi yarashoboye kuronka ikibanza cyiza kugira ngo yigishwe ku bijyanye n'ingene yotora kandi yongere yitoze kugira ngo nawe ashobore kuronka amahirwe yo gushobora gushika mu nzego zifata ingingo hanyuma muri ibyo bikorwa byo kwigishwa abakenyezi barashoboye kwerekana intambamyi bashobora kugenda bahura nazo zitabemerera cyangwa zitaborohereza gushobora gushikira ibyo bibanza neza ndetse bakarenza na bya bice mirongo itatu ku ijana hanyuma ibyo bibazo nabyo bagenda bahura nabyo kenshi ni uko usanga umukenyezi afise umwanya muto reka naho tubaze nuhabure marcelina bararufise muri mu bagize icyo bafashije muri ibi bihe uburundi bwo kubitegura amatora kugira ngo turabe yuko umukenyezi w'umurundi kazi nawe nyine yoronka ibibanza bihagije mu nzego zirongoye abandi na cyane cyane mu bya politiki murabye igikorwa mwakoze igikorwa abandi bakoze mwakoranye n'abandi mukaraba uyu munsi aho tugeze mubibona gute murashima twebwe nk'uko mubivuze twari mu bandi bashoboye kuja guhimiriza icyo gihe twari dukoraniye mu ishyirahamwe ry'abafasoni batowe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka iryo twita fepabu nyagihe rero twarakengurutse yuko iri shyirahamwe ryadushoboje uburyo kugira dushike guhimiriza abakenyezi cyane cyane twaba twifuza kubonana kandi twarabonanye by'ukuri n'abifuza kwitoza ku giti cyabo cyangwa ku giti cy'imigambwe n'abari bamaze kujya ku ntonde ndetse twarashizemo mu bo twahura n'abari basanzwe bamaze iminsi bari muri ayo mabanga yo gutorwa na bagenzi bacu nyine babashinga amateka n'abakenguza amateka twaba turi kumwe kugira umwe wese agire icyo ashikirije kugira ngo dufatiye ku byo tumazemo twari tumazemo igihe turabe yuko ubu aya matora agira icyo adugije rero jene uvuga nti ica nshimishije novuga imbere yo gushika ku matoranye n'izina nuko wasanga by'ukuri abantu bose bahimbawe no gushobora kugenda barahanahana ubwenge nta kenge niko nobivuga ni ukuvuga hamwe mubwirana mutabeshanya kuko mwaba muri abakenyezi gusa mutabeshanya umwe wese akaraba ahari akaraba urugo arimwo akaraba akarere arimwo akaraba ati narize cyangwa sinize ati no mubize bimeze uku tukabwizanya ukuri rero icyo jene aragishimye rwose kuko n'abandi baca bashinga intahe bakavuga bati twi byatugoye ni ibi naho mubona turaha byatugoye ni ibi bakabidondagura nyine tukabisangira ubu rero umuntu arabye arabona yuko hariho bimwe bimwe nyine byagiye biraduga muga hariho n'ibindi bitaduze cyane kugira ngo imvo turahava tuzishika ko intambamye umufasoni josine bucumi yaziciye ko aravuga intambamye cyane cyane umuntu yaramaze kubona kugira ngo mwayaze n'abo mwari kumwe muri kumurafashanya kungurana ku kenge mugabo ngira ngo hariho n'izindi ngira ngo zaduse kumbura ngira ngo umuntu ashobora gukorera ko muri ibi bihe izindi ngorane izindi ntambamye kumbura ngira ngo uyu mwoba mwarabonye muri aya matora muvuga muti nk'uwo kwitegurira amatora akurikira umuntu yozikorera jewe intambamye nozivuga nozivuga nko mu muco umwe gusa ni uko ibyo biganiro ahakuru twabitanguye dusa n'abatebyi je ku bwanje twabitanguye dutebye kuko mu bisanzwe nk'ubu uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana n'abo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje bakongera bagatorwa kuko nyine urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetkura agafundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasa n'uko hagetse
reka umuntu aho duha ijambo umukenguza amateka benote imana muri mu bagize amahirwe abakenyezi bagize amahirwe yo kuja mu nzego uyu munsi kumburengira ngo bimwe mwaharanira kimwe n'abandi bakenyezi bagenzi banyu mu Burundi mwarashoboye kubishikako uyu munsi muvyumva mwiyumva gute kumburengere imbere yuko tubaza ibindi bibazo twokumva kugena umukenyezi ari umukenguza amateka w'uyu munsi Benoit Nizigimana yiyumva ari mu ntebe y'umukenguza amateka bwa mbere hoho ka bukenyezi ni iteka umuntu yovuga yuko akwiye gukenguruka ubwa ke mu minsi yahera umuntu yarumva ngo hariho abakenguza amateka cyangwa abashinga amateka umuntu akiyumvira ingene bigenda cyangwa byagenda ariko ubu kubera umuntu yari yaratahuye ingene bigenda bivanye n'ibiganiro byagiye biraba bitandukanye umuntu rero agaca abona uruhara yategerezwa kugira ingene yategerezwa gutangura hanyuma abonye yuko ibyo yarondeye yahapfuye abishyikira urumva ari biteka yo kwishimira bwa bwa mbere hoho yatangura gushimira imana kuko niba yarabigombye byose
kumbure ngira ngo ikibanza cy'ubukenguza amateka cyo kimwe n'abashinga amateka ni ikibanza ngira ngo nibanza ntigisaba ihiganwa muhiganwa n'abagabo mugahiganwa n'abakenyezi bagenzi banyu baba bakeneye kumbure kujya muri icyo kibanza twavuga tuti mwo mwarateguwe bikwiye kugira ngo mube mwoshika aho mugeze uyu munsi muri benshi bifuza gushikaho muri abakenyezi batowe twagiye hamwe tukabyumva yuko dutegereza kuza guhimiriza abandi ko iyo mico yagiye iradutuma tutaja imbere ko twoyisozerera ari nacyo rero gituma twagiye tuvuga tuti dutegereza kuza turigisha abandi bakenyezi kugira imico yadu itatuma tujya ahabona tuyirandurane n'imitsi reka ndabashimire ngaruke umufaswe ni joseline bucumi twavuga yuko umukenyezi w'umurundi mu kwitegurira kumbure aya matora twarangije hari uruhara yaba yaragize wenyine ubwiwe mu kugira ngo wenyine yifashe yongere afashe bagenzi we muri uwo murimo wo gutora no kwitoza umukenyezi yaba yarabonetse yego murakoze cyane nk'uko twari twamaze no kubivuga kandi na bagenzi banjye bakaba bahejeje kubivuga umukenyezi bwa mbere yagize uruhara rukomeye kuko nko mu biganiro byagiye biraba abakenyezi bahariye ku mitumba barashoboye kubona abakenyezi batowe baba bari mu nama nshingamateka bari mu nama nkenguzamateka ubwo si uko waba tumiwe bonyene ngira ho twovuga ati hari ikintu coba carabavuyemwo bonyene hamwe umva ati kibavuyemwo n'umurimo wabo ni kwibwiriza
eh abo bakenyezi bo ku mitumba mu bisanzwe barerekana ishaka bafise mm -hmm. iryo shaka rero bafise bagerekana baravye uburorero babona imbere yabo mm. barabona ko hariho abakenyezi bari baratowe ku mitumba mm -hmm. bafata ijambo bakagira icyo bashoboye guterera ndetse no mu bijyanye n'imigambi y'iterambere bagaca babona baterega bwa bundi abakenyezi twafuye kunigwa mugabo dushoboye bavuga bati tuzogerageza turabe dushyire imbere abakenyezi bake ntitugire benshi cyane hanyuma duheze tubahunda amajwi
murakoze kirisi n'abatumire bawe icyo kikaba cyari igice cya mbere cya kino kiganiro cyerekeye ikibanza n'uruhara rw'umukenyezi muri politiki mu biganiro bizokurikira tukazorabira hamwe igikwiye gukorwa kugira ngo umukenyezi n'umushinga ntahe bangane by'ukuri imbere y'amategeko no muri politiki jerome niyonzima nongere nshimire mwebwe mwateze yombi intorere kazoza ndabipfurize kurarwa mu banki no mu byanyu naho ubutaha cyari ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
murika murikira ukuri
mbega ukuri ko sindi ikinyoma mbega ineza yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije tukaba tubashimiye cyane ko mwateze amatwi tugashimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri georgin afatanije na innocent kimenyi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire rero ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika